tubashimire ko muzindutse murumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri kigali na fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi muri uganda ni kuri voice of muhabura kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda i kisoro ikaze makuru yo muri kino gitondo mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na diana nininahazwe mu burundi amwe mu mashyirahamwe y'abakenye abakenyezi arashima intambwe abakenyezi n'abakobwa bo muri ico gihugu bamaze gutera mu vyo kwiteza imbere biciye mu buhinga bwa none naho hakiri intambwe yo gutera hanze ubwo buhinga abakenyezi n'abigeme barabutinya cyane biraruhisha aba ni bamwe mu ndongozi z'abakenyezi bo mu gihugu c'u Burundi aha muri Amerika igipolisi kijejwe kugenzura imipaka n'abinjira ku butaka bwa Amerika IC catangaje ko cataye muri yompi umunyarwanda Dieudonné Ishimwe azi ku izina rya Prince Kid kivuga ko arondezwa kubera ivyaha vyo gufata ku nguvu yagirizwa turabigaruka ko handi hato muirya nino kw'isi abamaze kurwa mu mvururu zo muri siriya zadutse ku wa kane w'indwi iheze barenze igihumbi turabafitiye n'amakuru y'imikino na sport agezweho mu burundi no mu rwanda musangwa ikaze amakuru ijyanye no ku isi tuyahere mu y'umutekano muri siriya abamaze kurwa mu gushamirana kwadutse mu ndwi iheze hagati y'abajeje umutekano muri ico gihugu n'abayoboke ba perezida bashar al assad yavuye ku butegetsi biciye muri kudeta barenze igihumbi ni ubwa mbere imishamirano muri siriya ihitanye abantu bangana gutyo mu kiringo c'imisi mike muri no myaka cumi n'ine iheze siriya iri mu mudugararo abaharanira agateka kazina muntu muri ico gihugu bavuga ko aba igihumbi barimwo abasivili civil amajana indwi na mirongo ine na batanu bagandagujwe amasasu y'abari barashe n'ibigirankana kandi babegereye barimo kandi abajeje gucungera umutekano w'ico gihugu ijana na mirongo ibiri na batanu abandi ijana na mirongo ine n'umunani n'abitwaje ibirwanisho bashigikiye bashar al assad yavanywe ku butegetsi mu mpera z'umwaka uheze hambavu y'ibisasu vyumvikanye ejo mu mihinga itandukanye ya siriya ibisagara birimwo icitwa latakia kiza mu biko bikomeye muri ico gihugu kuva ejo kwa mungu nta mazi n'amatara bifise kubera izo mvururu abanyagihugu baba mu gisagara citwa banias nabo kiri mu caguyemwo abantu benshi babwiye itorokanizo ry'amakuru y'abanyamerika ap ko amabarabara yari yuzuye ibiziga abandi nabo mu bishwe babataye ku nsenge z'amazu abandi babata mu mihana yabo atakubashingura ali sheha w'imyaka mirongo itanu n'indwi ati ababanyi banje bagera kuri mirongo ibiri baragandagu kumwe n'abo dukorana bamwe mu bonzi biciwe mu maduka bakoreramwo ubudandaji abandi bagandagurirwa mu mihana yabo ivy'umutekano tubandaniriza aha muri amerika aho urwego rujejwe gucungera umutekano w'abategetsi batandukanye barimo perezida rwaraye rutangaje ko rwarashe umuntu rukeka ko ari cihebe uwo mugabo yoba akomoka muri leta ya indiana yarasiwe mu icungararo y'ingoro ya perezida wa amerika white house mu bucagucagu bw'ejo kwa mungu inyuma yo guhangana n'abajeje umutekano itangazo ry'urwego rucungera umutekano w'abategetsi ba amerika rivuga ko igipolisi gikorera mu icungararo ya white house cabwiye abagize urwo rwego ko kibonye umuntu asa n'icihebe abagize urwo rwego bariko begereza ahari umuduga wiwe uwo mugabo yaciye asohora ikirwanisho yari yitwaje atangura kurasa nabo baramusubiza ariko kumukomeretsa uwo mugabo atatangaje imyidondoro yiwe canke imyaka yaciye ajanwa mu bitaro urwego rucungera abategetsi ba amerika rwavuze ko batazi uko amerewe uretse we yakomeretse nta wundi yahakomerekeye igihe ukurasana kwaba mu cagucagu bwo kwa mungu perezida wa amerika donald trump siho yari ari yari muri leta ya florida inzego zijeje umutekano zikaba zatangaje ko zibandanya gukora amatohoza ajanye n'ivyabaye ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turacabandanya n'amakuru hirya n'ino ku isi turagaruka ahanini muri amerika aho umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya amerika n'andi makungu marco rubio yaraye ashitse i Jeddah muri arabia saudite aho agiye mu biganiro vyo kuraba ingene intambara y'uburusiya na ukraine yohera ubushikiranganji bw'imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu buvuga ko kuwa gatanu w'indwi iheze rubio yakoranye ikiganiro co kuri telefone na mugenzi we wo muri ukraine andri sibiha amubwira ko perezida donald trump yifuza ko intambara iri hagati ya ukraine n'uburusiya ihera kandi vyihuse muri ico kiganiro rubio yamubwiye ko impande zose zibwirizwa gufata ingingo zituma haboneka amahoro arama umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya amerika muri arabiya saudite yajanye n'umuhanuzi mukuru mu vy'umutekano wa amerika mike walt hamwe na steve witkoff intumwa idasanzwe ya perezida donald trump ku bibazo ca ukraine n'uburusiya Witkoff yabwiye amenyeshamakuru ko uru rugendo rugamije ahanini gushiraho ikirangamisi c'intambwe zoshikana ku masezerano y'amahoro n'izoshikana ku gahengwe k'intambara perezida wa ukraine volodimir zelenski n'abategetsi batandukanye b'ico gihugu nabo bazagushika muri arabiya saudite uno musi kuwa mbere abategetsi baherekeje zelanski barimwo andri yermak ajeje ibikorwa vyose mu biro vyiwe umushikiranganje wo kwivuna abansi rustem umerov n'umukuru w'ibiro vya gisirikare pavalo palisa inyuma y'urugendo rwa zelanski abategetsi bamuherekeje bazoca baguma muri arabiya saudite kugira ngo bakorane ibiganiro n'intumwa za amerika zizoba ziri muri ico gihugu ibiganiro vya amerika na ukraine bigiye kuba inyuma y'indwi zitatu habaye ivy'abategetsi ba amerika n'uburusiya nabo nyene bahuriye i Riyadh muri Arabia Saudite Ukraine yavuze ko ifise ishaka ryo gukora ibiganiro vyubaka kandi yizeye ko bizohera hafashwe ingingo zifatika ku rubuga rwe rwa ex perezida w'ico gihugu Volodymyr Zelensky yanditse ko mu masogonda ya mbere y'intambara y'Uburusiya Ukraine yamye yipfuza amahoro yagize ati ingingo zifatika zo kuja ku meza y'ibiganiro zirahari ariko ahanini igikenewe ni ukwihutisha ivyo biganiro ijwi rya amerika washington dc mu kanya turaja mu karere k'ibiyaga binini ariko imbere yaho i vatikano abaganga b'umwungere wa eklezia katolika papa francisco bavuga ko yatoye mitende cane itangazo baraye basohoye rivuga ko inyuma y'indwi zirenga zitatu amaze mu bitaro uwo mukambwe w'imyaka mirongo umunani n'umunani yatoye mitende cane ugereranije n'uko yari amaze iminsi ameze kandi imiti yamuguye neza bavuze ko yaraye asinziriye neza atamucano afise kandi amaze iminsi afise oxygene ikwiye mu maraso itangazo ry'abo baganga rigira riti ibi bitwereka ko umubiri wiwe uriko wakira neza imiti tumuha basiguye ko naho bishimiye intambwe yateye bidasiguye ko atakibangamiwe kuva yinjiye ibitaro igenekerezo rya cumi na kane z'ukwezi guheze kwa kabiri ni ubwa mbere abaganga biwe bavuze ko umubiri wiwe uriko wakira neza imiti umwungeri wa ekereziya papa francisco agwaye ingwara y'umusonga ivanganye n'ubwandu bwonona ibihimba vya kirimwemu zimwe mu ngaruka z'iyo ngwara zirimo gukorora kuribwa umubiri wose kudahema neza no kudatondeka ivyiyumviro neza uburwayi afise buza bwunyurwa n'intege nke yarasanganywe mu mahaha yiwe kuko hari rimwe bamubaze akiri muto uwamungu w'ejo wagize uwa kane adatanga umuhezagiro yahora atangira mu kibanza citiriwe petero mweranda iminsi yose saa sita z'umuhingamo ababijejwe yamara barasomeye abakiriso ubutumwa yari kwivugira iyo ba atarakizwe n'amagara ijwi rya amerika aya makuru yose mumeje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com adresi ya youtube yacu instagram facebook na x ni vowa radiyo yacu mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya afurika amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyafatira muri amerika aho igipolisi kijeje kugenzura imipaka ya amerika n'abinjira ku butaka bwayo ice mu mpfunyapfunyo catangaje ko cataye muri yompi umunyarwanda diodone ishimwe batazira pranskid kivuga ko arondezwa kubera ivyaha vyo gufata ku nguvu yagirizwa ice ivuga ko yafatiye diodone ishimwe w'imyaka mirongo itatu n'umunani muri leta ya texas iri mu manuko bwa amerika igenekerezo rya gatatu z'uku ku kwezi kwa gatatu nyene itangazo ry'ico gisata risigura ko Dieudonne Ishimwe yarondezwa kuko yatorotse ubutungane bw'u Rwanda ico gisata kivuga ko Ishimwe yatorotse kandi yari yararungikiwe umutahe wo kwitaba ubutungane bw'u Rwanda kubera icaha ico gisata gishira mu mugwi wo gufata ku nguvu Josh Johnson atwara vy'imfata kibanza igisata ca polisi ijeje kugenzura imipaka ya Amerika n'abinjira ku butaka bwayo muri Texas muri iryo tangazo yagize ati abanyamahanga bahunga ubutungane bw'ivyo bakoze bamenye ko tuzobafata tuzokwama dukorana n'abajeje umutekano haba ku rwego rw'igihugu amareta n'ibisagara kugira ngo dute muri yompi kandi twirukane ku butaka bwacu abashobora kubangamira umutekano w'igihugu cacu n'ikibano cacu IC ivuga ko ishimwe naho yinjiye ku butaka bwa Amerika biciye mu mategeko hari amwe mu mategeko ya Amerika amwemerera kuhaguma yahonyanze itangazo ry'ico gipolisi risigura ko igisata c'inyamiramabi muri Amerika FBI mu mfunyapfunyo cagize uruhara mu ihagarikwa ryiwe kubw'itangazo rya IC ubutungane bw'u Rwanda bwasohoye umutahe umurondeza no kumuhagarika itariki ya mirongo ibiri n'icenda z'ukwezi kwa cumi ko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane inzego z'ico gipolisi zavuze ko mu kurindira ko arungikwa mu Rwanda azoba aragumye mu minwe yaco Dieudonne Ishimwe yamenyekanye cane ku izina rya Prince Kid yavuye mu Rwanda inyuma y'igihe yamaze apfunzwe kubera abakobwa bari bamwitwariye bamwagiriza ihohotera rishingiye ku gitsina yoba yarabakoreye yihetse inyuma y'amahiganwa ya nyampinga w'u Rwanda yahoze ari umuyobozi wa Rwanda Inspiration Backup ikigo categura Miss Rwanda kuva yapfungwa ayo marushanwa yakurikiranwa n'abatari bake hirya no hino ku isi mu rwego rw'imyidagaduro ubutegetsi bw'u Rwanda bwaciye buyahagarika mu buryo bwise ubw'agategekanyo nshuti bakunzi b'ijwi ry'amerika ibiganiro n'amakuru vya radiyo yanyu vyaba ibica kw'iradiyo canke ku mbuga ngurukanabumenyi murashobora kubikurikirana biciye ku rubuga rwa whatsapp twabashiriyeho kugira ngo biborohere kuronka amakuru agezweho ku mwanya ku mwanya
ushaka kwinjira muri urwo rubuga ujya kuri facebook yacu voa radiyo yacu cyangwa kuri webu yacu wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com ukareba hari amabwiriza y'ukuntu wakwinjira muri urwo rubuga uciye kuri link cyangwa liye twahashyize
mu rubuga rwa whatsapp y'ijwi ry'amerika usoma amakuru gusa nta bubasha ufise bwo kubona abarurimwo vyumvikana ko ukurubamwo ataco vyica ku mutekano wawe n'ibiri muri telefone yawe
ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu turabizera nk'uko mutwizera ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yacu reka tuyabandanirize ubu naho kuyavugwa ku burundi amashirahamwe atandukanye muri ico gihugu aharanira iterambere ry'abakenyezi arashima intambwe abakenyezi n'abakobwa bamaze gutera mu vyo kwiteza imbere biciye mu buhinga bwa none mu mihinga itandukanye y'uburundi indongozi z'ayo mashirahamwe naho biri uko zisanga impinga ikiri ndende kuko hari igice c'abigeme n'abapfasoni bafata imwe mu mirimo isaba ubuhinga bwa none nk'iy'abega abagabo abagabo gusa inkuru y'umenyeshamakuru wacu kigali mu rwanda thierrive ndayishimiye abatandukanye bavuganye n'ijwi rya amerika barimo bamwe mu bakenyezi n'abigeme bize ibyigwa by'ubuhinga bwa none mu gisata ca informatike bafashe ya mbere mu gushinga amashirahamwe akora ibyo bize bemeza ko imyuga yabo ibatunga kandi igateza imbere igihugu cabo bimwe mu bikorwa n'abo bakenyezi n'abakobwa bashinze amashirahamwe akora iby'ubuhinga bwa none birimo ibijanye no gutanga amatangazo hifashishijwe ubuhinga bwa none batiriwe barashika ku maradiyo radiyo ndetse no kuriha amafaranga bakoresheje ubuhinga aba barimo umukenyezi joel fidesi gakuba icegera c'uburongoye ishirahamwe fiyadi ishirahamwe ry'abakenyezi bize ivy'ubuhinga nk'umukenyezi yize ibyo bisata by'ubuhinga eh, twarashaka kuja hamwe ndasindi ishirahamwe ry'abakenyezi bari muyagankuba usanga ari utwo tuntu dushobora gufasha gusahiriza umuryango n'igihugu ugasanga aho mu kibano babaye nabo nyene bariko barafasha umwete no kumenya icyo umuntu aba akeneye gushikako gace bigusaba kwiyungunganya muri uwo mwanya umuntu aba afise madamu joel asigura ko iby'ubuhinga bwa none bitaraba baminuje gusa avuga ko mu ishyirahamwe bashinze abatagize amahirwe yo guheza amashuri baronse inyigisho z'ubuhinga bugezweho Ba- turi mu bisata bitandukanye Eh, imigambi cyane cyane usanga turiko turakora usanga ariyo bajya abantu batashoboye guheza amashuri Eh, kugira tubigishe imyuga ishobora kubafasha mu kibano aho babaye kugira bashobore kuronka icyo bafashisha umuryango umwigeme eme kati agira neza nawe ari muri iryo shirahamwe ry'abakenyezi bize ubuhinga bwa none ibyo akora birimo kuriha amafaranga hakoresheje ubuhinga kuri mikoro z'abakunzi bacu avuga ko bamaze gushika ku ntambwe ishimishije kuko banikorera imigambi hakoreshejwe imashini nyabwonko tumaze gukora amaproje hariho eh, i- i- i- application tumaze gukora yitwa ams advertising management system ni application ni logiciel application web eme katya avuga ko naho biri ukwakira agahaze mu bakenyezi n'abigeme kuko batarajijuka neza mu kubyitabira akavuga ko hari abaciyumvira ko ari ibikorwa by'abagabo twasanze ubwo buhinga abakenyezi n'abigeme barabutinya cyane umengo twa- babihebeye abagabo ngo biraruhisha mugabo twashatse kubereka ko bishoboka kandi tubaha ako karyo ko kubyi- kubyinjiramwo nabo batera imbere twaganiriye kandi n'abakenyezi bamaze gusobanukirwa ko bashoboye bagashirwa mu bikorwa birimo kurangura amabanga y'igihugu bamwe muri abo batubwiye ko umukenyezi ashobora gukora ibyo bibaza ko atoshobora mu gihe bamushize mu mwanya ukwiriye naho ngo niyo bishitse hakagira hatitara ko n'umugabo byomushikira kuri mikoro z'abakunzi b'ijwi ry'amerika emirase bucumi arongoye ihuriro ry'abakenyezi mu burundi avuga ko iyo umukenyezi yajejwe amabanga aheza akayatunganya neza abakenyezi bashoboye bariho kandi baci babyerekana Ibyo biremezwa n'umwe mu bakenyezi bajejwe amabanga yo guhagararira abandi aho avuga ko umukenyezi ashobora gukora ibikorwa byinshi kandi mu gihe kimwe bityo n'ibindi bitamugora mu ya misi yose aba ariko arakora ibintu bitandukanye rero iyo- iyo uri indongozi usanga mu bintu ukora ku munsi ku munsi utegerezwa gukora ibikorwa bitandukanye rero iyo ushitse uri umukenyezi uba usanzwe uzi ko witunganya neza kuwa gatandatu igenekerezo rya munani ku kwezi isi yose yarahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe guteza imbere agateka k'umukenyezi agaruka kuri uyu munsi umukenyezi emehase bucumi arongoye ihuriro ry'abakenyezi mu burundi ahamagarira bagenzi we kwama bafashe uwo munsi nk'akaryo keza ko kwirimbura mu ntumbero yo kugendera mu murongo umukenyezi wo muri kino gihe akwiye kwama agenderako ni umunsi mukuru wo kwirimbura mbega umukenyezi apfuye he aho hambere byari bimeze gute mbega uyu munsi bimeze gute umukenyezi ageze he Ibirori byo guhimbaza umunsi wahariwe guteza imbere agateka k'umukenyezi mu Burundi byabereye mu ntara ya Bubanza byitabiriwe n'abategetsi batandukanye barimo Perezida Evariste Ndayishimiye umutambukanyi wiwe icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu umushikiranganje wa mbere n'abandi abakenyezi bari mu nzego zifata ingingo zirimo n'igisirikare n'igipolisi bakoze defile berekana akanyamuneza bafise mu byo bakora mu ijambo umukuru w'igihugu c'u Burundi yashikirije yasabye buri wese gushigikira ibikorwa by'iterambere ry'umukenyezi ni nacyo gituma ari ngombwa gushyigikira imigambi y'abakenyezi na cyane cyane mu byo batishoboreye bonyine kugira ngo uruhara rwabo rwerekeza ku mbonakazoza y'igihugu cyacu wibonekeze gusumba nasabye abantu bose bafite icyo bafasha mu iterambere ry'umukenyezi ngo bahaguruke bakore tubibone ndasaba abagabo bashyigikira abakenyezi babo mu bijyanye n'iterambere ntibababere intambamyi umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi mu burundi wahimbajwe ku civugo kigira kiti umukenyezi ni inkingi y'iterambere tumushigikire mu migambi igana ku mbona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali
ijwi rya amerika ubu naho n'umwanya w'imikino na sport duhera mu burundi ahiganwa ry'umukino wa basketball ry'abakobwa rizotangura mu mpera y'ino ndwi dutanguye rizokwitabirwa n'imirwi umunani abakinyi amenyereza n'abakurikiranirana hafi basketball babona ko hagiye kuba ihiganwa rikomeye cyane bivanye n'uko imirwi yiyubatse inkuru twateguriwe na desire hatugimana i kigali mu rwanda imigwi umunani niyo igiye kuzitabira ihiganwa ry'uburundi rya basketball mu gisata c'abagore mu gihe mu mwaka uheze yari itandatu iyo nayo ni rumuri urunani young sisters gazel gladiators message ngozi dinamo na rezipo iryo higanwa rizotangura kuwa gatandatu igenekerezo rya cumi na gatanu ukwezi kwa gatatu n'imigwi yiteguye bihagije mu kugura abakinnyi barimwo n'abo hanze y'u Burundi imigwi mishasha nka Dinamo na Rezipo ije gukomeza ihiganwa kuko no mu bagabo iyo migwi buri mwaka igwanira ibikombe dusenge fiesta akinira umugwi wa Rezipo avuga ko yiteze ihiganwa rigoye yabwijwe rya Amerika uko bariko baritegura mu ntumbero yo gutwara igikombe n'amatrenema arangwa n'ukwitanga kw'abakinnyi kw'abakoci amatrenema aba arimwo inguvu nyinshi aribyo binaduha icyizere y'uko mw'ino shampiyona tuzokwigenza neza tuzogira rezita nziza harimo kwitanga kwinshi mw'ino shampiyona kuri pari y'abantu bariko baradushigikira biriko biratumotiva ego biriko bituma twumva twokora kugira ntituzobatenguhe na niyo nkuru elsa yahoze mu mugwi wa gazel ubu akaba agiye gukinira dinamo amenyesha ko biteze akarusho haba mu gukina no mu mishahara kuba imigwi yiyongereye ni avantage kuri twebwe abakinyi kubera haduca haba amamace menshi plus haba amace menshi niko umuntu atera amenyera imikino ugasanga arakomeye physiquement techniquement byose nyene ugasanga arevorewe nyene aradugije nivo yiwe ikaja hejuru ekipe z'abahungu zirinze zizana z'abakobwa baca babishiramo uburyo rero hari abakinnyi bagiye kuronka ama opportunité usange barabaye nka bamedora twumva nyene birabaye nk'umwuga irababeshejeho baragize ico bashikako baragize ico bakuramo muri iyo basket nadine kamariza yakinye basketball bakaba ari mu ndongozi za young sisters yiteze ihiganwa rikomeye akizera ko abakunzi b'urwo rukino baziyongera ku bibuga iyo imigwi y'abagabo ikomeye itanguye gushinga imigwi y'abakobwa navuga ko vyerekana ko uguhangana kuri mu bagabo ushobora gutandukira mu bagore ivyo navyo bizotuma tubona inkino nziza cane kandi zibereye ijisho mu bagore tugiye gutera imbere kuko iyo imigwi ikomeye abafana baba benshi ku kibuga bikanatuma novuga babigeme bacu bitanga kurusha uko bahora twebwe abagore dufise umwizero ko natwe novuga ihiganwa ryacu ryaronse n'abarifata mu mugongo rigiye gukora gukomera abamenyereza nabo nyene biteze ihiganwa rigoye josue haragakiza yabwijwe rya amerika ko bagiye guhura n'akazi katoroshe ariko ko biryoshe kumenyereza abakinyi bahembwa atabibazo by'amikoro bafise akarusho bizogira usanga barishura aho biga mu universite kubafatira inzu kubarihira amarasiyo ibi la majorité des équipes féminines zizahemba abakobwa ariko nk'ubu presque toutes les cinq équipes za mbere ziriko zirashiramwo uburyo ziriko zirahemba icyongeye muri ivyo nuko n'ubu baronse sponsor nshasha y'abazobafata inkinzo assurance nizosponsorisa ligue féminine urumva ko hari intambwe kubigeme filime uwo mumenyereza akizera ko n'umugwi serukiragihugu uzovyungukiramwo ekipe nationale igiye kuronka abakinyi kubera bazoba bariko bararonka umwanya mwinshi wo gukina kubera amakipe yagwiriye amakipe yagizwemo uburyo mazi zoba ziryoshe si young sister izokina gusa na, na gladiators hazoba hariho dynamique irakina hazoba hariho resipi irakina ifise rimwe muzambisyo zo gutwara igikombe hama ekipe nationale ivyuka muri iyo kompetisiyo muri iyo pepiniyeri two turaduza abana uko amashampiyona y'abakobwa ashirwaga umuryo niko abana babihurumbira tugasanga two turaronka urwaruka ruja muri ekipe nasiyonari rukomeye ruri ku rwego rwo hejuru mu mwaka uheze igikombe catwawe n'umugwi wa gladiators desire atungimana kigali ijwi rya amerika Desire Hatungimana urakoze muri gisata ca sport mu Rwanda no musi tubabwira bimwe mu vyaranze amateka ya ekipe y'umukino w'intoki ya Kigali Volleyball Club duhe ikaze umenyesha makuru yacu Jean-Claude Munyandinda kugira ngo atubwire amateka y'ino ekipe muri volleyball yo mu Rwanda iyo uvuze ikipe yitwa Kigali Volleyball Club Kavese abenshi barakangarana abakangarana kurushaho ariko ni abakunzi b'amakipe yahoraga ahanganye n'iyi kipe yitirirwa umujyi wa Kigali kuko Kavese yari yarahindutse akasongo yihwa mu myaka ya nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda kugeza mu ntangiriro y'imyaka ya za bibiri nk'uko tumaze kubimenyera muri izi gahunda zo kuvuga ku mateka y'amakipe yanditse izina twifashisha abagize uruhare mu bwamamare bwayo Kigali nziza ndorerwamo mbese kigali volleyball club kavese yavutse ite igisubizo turagihabwa n'umwe mu banyabigwi bayo alphonse bayingana uri mu bayifashije kubaka igitinyiro twibuke ko uyu bayingana aherutse kutuganirira no ku ikipe ya volleyball y'ishuri ryisumbuye rya groupe scolaire y'ibutare yakiniye akanayibera kapiteni kavese twayishinze muri mirongo icyenda na kane mu kwezi kwa munani twatangiye gukina volleyball nyuma ya jenoside ari abasivile bari bari i kigali bamaze kurokoka ari n'abasirikare mu babohoje igihugu dukina twembi na minwari y'abakanadiye tumaze gukina nibwo twavuze tuti ariko ko dukoze ikipe imwe turi abakinnyi benshi mureke dukora abiri abasivile tujya ukwacu abasirikare baguma ukwabo abasivile tugiye ukwacu nibwo twicaye turavuga ngo reka dushake iki uko twita ikipe ikipe yari igizwe rero n'abantu bakinaga mu makipe atandukanye bavuye muri za universite abavuye muri groupe abavuye abavuye mu makipe y'abasivili ari i kigali ahangaha nk'ikipe ya beneri ikipe ya militansco na electrogas ababashije kurokoka bose b'abasivili bakora kavisa kigali volleyball club itangira icyenda na kane mu kwezi kwa munani hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na kane n'umwaka w'ibihumbi bibiri na kane ikipe ya kigali volleyball club yabayeho mu buzima bw'intsinzi n'ibikombe ku buryo nyuma y'imikino yayo ababaga batakurikiye uko yagenze babaga barimo kubaza ngo ese byarangiye kavese itsinze amaseti atatu kuri angahe hari n'ahantu twageze twajya gukina nk'i butare cyangwa hanze ya kigali wagaruka i kigali umuntu akaza kubaza ngo ni kuri angahe kuko muri volleyball iyo utsinze ugira amaseti atatu twamaze igihe kinini cyane bakubaza ngo ni kurangaye bakubaza ngo ese watsinze atatu ku busa cyangwa kuri imwe cyangwa kuri abiri intsinzi bari baziniye yande igisigaye ni ukumenya ngo ni ku maseti angahe ikipe ya kavese mu gihe yari ihagaze neza mu kibuga yari ifite abafana benshi baruta kure abakunzi bamwe mu makipe y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu rwanda urutonde rw'abakinnyi bakomeye banyuze muri kigali volleyball club ni rurerure cyane gusa mu mazina yaranze amateka y'iyi kipe ntabwo waburamo alexi mbaraga alphonse bayingana alexi ruri Kalisa Emmanuel Muyombano, Cassius Isibo, Savio Salama, Boneste Haririmana, Teofile Minani, Jean-Luc Ndayicengurukiye, Emmanuel Bagaragaza, Jean Dodier Masumbuko, Pierre Marshal Kwizera, Yakani Lawrence, Christophe Mukunzi, Eric Nsabimana, Benjamin Kangabo n'abandi. Ese ibanga ry'intsinzi ya buri gihe mu ikipe ya Kavese ryari irihe? Twumve uwabaye umutoza wayo igihe kirekire Jean Marie Nsengiyumva.
urebye ibanga ryari rikomeye twari dufite ni uko ibyacu byari nk'ikintu cy'umuryango cyane famiye abantu bakundana cyane ku buryo mwajya no mu kibuga rwa rukundo mwarujyana mu ishyaka ugasanga mwese muhahuriza ahantu hamwe urumva twahurizaga hamwe cyane kuko n'abantu bari baziranye babanye igihe kirekire nta gihembo cyabaga ntaki motivasiyo nyine yabaga irimo byabaga gutsinda nta kintu ugamije utsinda biba motivasiyo yindi ituma abantu bashaka iyo ntsinzi urwo rukundo rwaranze abanyamuryango ba kavese nirwo rwakomeje guherekeza iyi kipe kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ubwo yatangiraga gusubira inyuma kubera ibibazo bya mikoro kugeza na n'ubu umuryango wa kigali volleyball club uracyashima ubwitange bw'abayiyoboye barimo epa ngendahimana na stanise ruhinja ndetse n'abafana bayo ba magara ntusige babaga bayobowe na claude kwizera wabaye icyamamare mu mukino wo gusiganwa mu mamodoka muri iki gihe kigali volleyball club iracyakukuza ariko kubera ubushobozi buke isigaye yarahinduye yahindutse insina ngufi mu kibuga mu ruhando rw'amakipe y'icyiciro cya mbere inkunga ituruka mu buyobozi bw'umujyi wa kigali yafatwa nk'igitonyanga cya serumu ugereranyije n'amikoro aba akenewe kugira ngo ikipe ibeho ibi ni nabyo byatumye bamwe mu banyamuryango ba kavese bacika intege bafata umwanzuro wo gukuramo akabo karenge amateka akungahaye ku ntsinzi no ku bikombe muri kavese ntabwo yagarukiye ku ikipe y'abagabo gusa kigali volleyball club yigeze kugira n'ikipe karahabutaka y'abagore yabayeho kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na karindwi kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane muri amwe mu mazina y'ingenzi y'abakinnyi bakanyujijeho mu ikipe ya kavesi y'abagore twavuga gertrude kubwimana teodete dusabemungu claudine w'amahoro tutibagiwe alice umuringa umuyobozi wa komite national olympique y'u rwanda muri iki gihe jean claude munyandinda ijwi ry'amerika i kigali ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda aha niho rero duce dusozerera igice ca mbere c'ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri kano kanya kuri mikro no mu buhinga bw'ivyuma mwari kumwe na diane ninahazwe yabateguriye yongera abashikiriza amakuru y'uno wa mbere turaza kongera mu makuru yo ku mugoroba
ndashimiye umwami arakoze cane aragahora n'iteka dawe yamuteye afise urukundo rutagira ingero yezu kristu naganze amahoro uzoyasanga iwe